ఇది Nizwi de Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na tomasi kamirindi mwiriwe neza ingingo z'ingenzi z'aya makuru abanyapolitiki mu burundi ntibavuga rumwe ku cyemezo cya perezida pierre nkurunziza ko ataziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka utaha ariko ubu naho arimo aravuga ati imana yampaye kwibonaniye yamenye ko nza kurongora uburundi kandi uko ndaburongora ndaburongora uko aza kwimbarira
uyo ni Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari visi perezida w'uburundi ubu akaba mu buhungiro mu bubirigi petero nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikiringo kindi kandi azoherekeza uzomusubirira muri mumushakishe uwo nawe ni gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi
muri cameroon boko haramu yishe abasirikare ba leta cumi na batatu mu majyaruguru hafi y'imipaka ya niger na chad
abahinga bagenywe n'urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe agateka ka muntu basaba itohoza ryigenga ku bwicanyi bwo mu myiyerekano yo muri sudani aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya umwana w'umuhungu w'imyaka itanu wo mu gihugu cya uganda yari arwaye indwara ya ebola yitabye imana umuntu wa mbere rero ibyibonekeje ko afise ebola kuva ico kiza cadutse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ihana urubibe na uganda haraheze umwaka ibiro vy'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms mu gihugu ca uganda bisubiramwo mu mushikiranganji ajejwe amagara y'abantu w'ico gihugu vyatangaje ko uwo mwana w'umuhungu w'imyaka itanu yitavye imana no musi kuwa gatatu umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri uganda dr jane ruth acheng yatangaje imbere yaho yari yatangaje ko uwo mwana yari yajanywe mu bitaro vya kagando mu burengero bw'igihugu ivyo inyuma y'uko we n'abatari bake mu muryango wiwe binjiye muri uganda bavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku munsi wa mbere aceng avuga ko abategetsi ba leta ya uganda bemeje abantu batatu ko banduye ebola yasabye abanyauganda gukorana n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntumbero yo gutuma ebola idakwiragira mu bindi bice by'igihugu ishyirahamwe oms ryarananiwe guhagarika gukwiragira kwa ebola mu buseruko bwa congo kenshi byatumwe n'abanyagihugu batizera abakozi bajejwe iby'amagara y'abantu muri cameroon guverinoma irimo irohereza abasirikare benshi mu majyaruguru y'igihugu ku mipaka na niger na chad bitewe n'igitero umutwe wa boko haram wagabye ku cyumweru gishize mu mujyi wa darak mu majyaruguru ya cameroon uyu munsi minisiteri y'ingabo ya cameroon yatangaje ko icyo gitero cyahitanye abasirikari cumi na batatu ba cameroon n'abasivile bataramenywa umubare ibitangazamakuru byo muri cameroon ariko byo byemeza ko boko haram yahitanye abasirikari makumyabiri n'umwe ba leta ya cameroon kandi ko boko haramu nayo yapfushije abarwanyi benshi ndetse umubare wabo ngo ushobora kuba urenga uw'abasirikare bishwe na boko haramu nyine abasirikare ba kameruni naho abaturage bahunga bagenda bavuga ko abasivili bishwe na boko haramu ari mirongo ine byibura muri kiriya gitero cyo ku cyumweru mu mujyi wa darake guverinoma ya kameruni ivuga ko ari cyo gitero kibi cyane cya boko haramu mu gihe cy'umwaka ivuga kandi ko boko haramu imaze kugaba ibitero birindwi mu majyaruguru ya kamerun muri ibi byumweru bitatu bishize
abategetsi bo mu gihugu cya gana bavuga ko abapfasoni b'abanyakanada babiri bari banyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri gana abatabawe ubushikiranganji bujejwe gutangaza amakuru bw'igihugu cya gana butangaza ko igikorwa cyo gutabara caherahejwe mu masaha ya kare y'uno munsi wa gatatu mu ntara ya ashanti iri mu bumanuko bwo hagati mu gihugu nta bindi birenga aho vyamenyekanye buno nyene ubushikiranganji bujejwe amagara gutangaza amakuru muri antunga bwari bwagerageje guhumuriza ingenzi ko igihugu ca gana gitekanye ivyo naho mu misi ya vuba kunyuruza abantu kugira hatangwe ingwati vyiyongeye gana ni igihugu kibonwa ko kirimwo umutekano kurusha ibindi bihugu vyo mu karere ku banyamahanga batemberera ico gihugu nubugira kabiri mu kiringo kiri munsi y'ukwezi abanyamahanga banyuruzwa mu gisagara ca kumasi umuntu afise ubwenegihugu bw'ubuhindi yaranyurujwe imbere yaho mu nyuma yaho aratabagwa perezida w'igihugu ca Ghana yariyemeje ku vyerekeye gufatira ingingo zikomeye abanyuruza abantu ivyo kubera impungenge ko bishobora kugeramira isata kijejwe ingenzi
hano muri leta zunze ubumwe za amerika umuhungu w'imfuro wa perezida trump yitwa donald trump jr uyu munsi ari mu nteko ishinga amategeko akanama ka sena gashinzwe ibigo by'iperereza mu rwego rwa nketi karimo gakora ku bikorwa by'uburusiya byo kwivanga mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yahanuriwe muri leta zunze ubumwe za amerika araganira n'abasenateri mu muhezo akigera ku ngoro y'inteko ishinga amategeko congress abanyamakuru bamubajije babaza rero donald trump jr niba hari icyo ari buhindure ku buhamya bwe bwa mbere arasubiza ngo oya ntacyo ndi bwongereho yari yaratanze ubuhamya butandukanye muri komite zinyuranye za congress mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibitangazamakuru bya hano muri leta zunze ubumwe za amerika byemeza ko abasenateri bashaka kugaruka ku ngingo zimwe na zimwe z'ubwo buhamya bwe by'umwihariko ku nama we n'abandi ba hafi ya se bagiranye n'umunyamategeko w'umurusiyakazi mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu mujyi wa new york
radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bafise impungenge ko igihugu ca sudani kiriko kija mu manga ku bijanye n'agateka ka muntu ivyo ni nyuma y'uko inteko zijejwe umutekano zikoresheje inguvu z'umurengera ku bari mu myerekano ku mugwa mukuru khartum abahinga bagenywe n'urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe agateka ka muntu basabye uno munsi wa gatatu ko abitoza ryigenga ku iryozwa ry'agateka ka muntu ryakorewe abari mu myerekano muri sudani itangazo ry'abahinga ba onu rivuga ko batewe impungenge n'amakuru avuga ko abantu batari bake bishwe kuva ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu ico gihe inteko zijejwe umutekano zakoresheje inguvu z'umurengera mu gushubiragiza abari mu myerekano imbere y'icicaro c'igisirikare ca leta ku mugwa mukuru khartum abari mu myerekano basaba ko igisirikare cihutisha gushikiriza ubutegetsi abasivili nyamara abasirikare bakuru bayoboye igihugu muri iki gihe baravyiyamirije inyuma y'inguvu z'umurengera zakoreshejwe n'inteko zijejwe umutekano abari mu myerekano basavye ukugarariza akazi n'amategeko mu gihugu cose yamara kuva ico gihe amamangazini n'ibindi bibanza bigirirwamwo imirimo y'ubudandaji vyarasubiye kugurura kandi hari uruja n'uruza kurushiriza mu mabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum
leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano mu rwego rw'imari ikigo cy'ubucuruzi cyo muri iraq cyitwa south wealth resources company irakirega ko cyafashije irani kurenga ku bihano amerika yafatiye umutwe wa gisirikari w'intarumikwa witwa cods cyangwa gardien de la revolution wo muri irani by'umwihariko amerika irega iriya sosiyete south wealth resources company ko yafatanije na irani kugurisha intwaro z'amagendru mu mitwe yitwara gisirikari yo muri iraq ifashwa na codes yo muri irani ibihano bya amerika kandi bireba abanya-iraq babiri nabo bagize uruhare muri buriya bucuruzi nk'uko minisitiri w'imari wa leta zunze ubumwe za amerika steven manuchin yabitangaje ibi bihano ni ugufatira umutungo wabo waba uri muri leta zunze ubumwe za amerika bibabuza kandi kugira ubucuruzi bw'imari mu rwego mpuzamahanga
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda inteko ishinga amategeko yemeje itegeko rica ibya purasitike bikoreshwa rimwe iri tegeko ritanga umwitangirizwa w'imyaka ibiri kugira ngo byose bibe byacitse burundu mu gihugu mugenzi wacu asumita kabuye yaduteguriye inkuru irambuye
muri iri tegeko hari ingingo ikomeye yari yaravuzweho n'abanyenganda mu rwanda yagarutse uko yari iri iyi ngingo irebana n'uko kuva iri tegeko rimaze gutorwa ba nyir'inganda zikora ibikoresho bya purasitike bahawe imyaka ibiri bakaba bamaze kubikura ku isoko ryo mu rwanda cyangwa bagahindura ibyo bakoraga abanyenganda bari berekanye imbogamizi zabaho mu gihe iyi ngingo yaba yemejwe iri tegeko turabona ririmo imbogamizi nini biragaragara ko inganda zose zahita zifunga none ugasanga ni ibintu biri kwafegita sosiyete yose twizera ko iryo tegeko mutarivota uko mutarebye imvesitimenti zagiye zikorwaho hirya no hino dukwiriye gutekereza neza ntitwihute ngo kuko tuvuze ngo turashaka guca purasitike uyu munsi umukozi yicyari muri ofisi ejo a- asohora itegeko ryo guca purasitike izi mpungenge z'abanyenganda zitigeze zitabwaho zanagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko hari abantu batangije inganda hano mu rwanda bazitangiza kubera ari umushinga bateguye none ino ngingo ije ibaha imyaka ibiri muri abo ngabo batangije iyo mishinga imishinga yo kunguka bamwe muri bo ngira ngo banafashe n'inguzanyo mu mabanki ese iyi myaka ibiri abo bantu bari barateganyije uburyo bazunguka muri izo nganda mwibutse yuko bagiye guhomba minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze vincent biruta yasobanuye ko imyaka ibiri aba banyenganda bahawe ariyo kugira ngo babone umwanya wo kuba bahindura ibindi bakora imyaka ibiri ntabwo ari iyo kugira ngo buri wese abanze yishyure imyenda buri wese abanze yunguke nk'uko yabiteganyije imyaka ibiri cyane cyane ni ukugira ngo bahabwe umwanya wo kugira ngo babe bagira ibyo bahindura niba ahindura bizinesi niba ahindura tekinoloji yakoreshaga kugira ngo akore ibyemewe n'amategeko kandi bishobora kuba ibisubizo kuri ibi bibazo tuvuga muri iri tegeko ni ukugira ngo ahe- ahabwe uwo mwanya itegeko rivuga ko umuntu ukora ibikoresho bikoreshwa rimwe atabifitiye uburenganzira ahanishwa kwamburwa ibi bikoresho guhagarikirwa ibyo yakoraga ndetse agacibwa miliyoni icumi iri tegeko ryatowe n'abagize inteko ishinga amategeko rizatangira gukurikizwa nirisohoka mu igazeti ya leta asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi ikivugo cy'igihugu bumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa imana umwami uburundi abanyepolitike bamwe bamwe bavuga ko ibi ari umugambi wa perezida petero nkurunziza wo kwigumiza ku butegetsi ariko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston Ndimi- sindimwo yasubiye kwemerera ijwi rya amerika ko perezida nkurunziza atazokwitoza ni inkuru ya mugenzi wacu eroje wirikaneza ari i nairobi muri kenya ubu hatari hake mu gihugu harimwo n'ukuntu hatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa gasore icivugo c'uburundi co kuva kuri repubulika ya mbere ari c'ubumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa imana umwami burundi iki civugo gishasha nico ku ngoma ya cami bamwe mu banyepolitike nka faderike bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu babona muri iki civugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana inzira ya mbere ni iyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba mu bwoba ibyo si ibintu byo kubesha uganire n'umurundi uwo ari we wese ari mu gihugu urabona ko ubwoba ari ikintu ca mbere kiriko kirakoreshwa na nkuru nziza kugira ashobore kuguma ku butegetsi ubucamanza bwarahoze buca imanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka intumbero igira kabiri ni iyo gukenesha abarundi ubwo n'ubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba canke basaba bamusaba kugira bashobore kuronka ikirirenza inzira igira gatatu kandi ari nayo ihambaye ni ibi bijanye n'ivy'imana yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko imana ngo ihawe ikibanza ca mbere gushira i- imana ukavyandika mu ibwirizwa nshingiro uba uvuze uti abantu mutemera imana nimuve muri iki gihugu kandi mu gihugu ntihaba gusa bemera ntushobora guhatira abantu kwemera ivyo wemera wewe mu ntwaro za repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu ariko ubu naharimo aravuga ati imana yampaye twibonaniye yantumye ko nza kurongora uburundi kandi uko ndaburongora ndaburongora uko aza kwimbarira ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'imana ntibivangana bimaze kuvangana burya rero igihugu kiba giye gutabagara mubagitabagaza icegera ca mbere ca perezida nkurunziza asanga shebuje atarimwo gaston sindimwo yabibwiye ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye jewe sini mugama sendeted umukuru w'igihugu ni umugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi namaze kumugenzura kenshi ni uko ari umuntu atihindukiza mu ijambo kuko kandi amaze kubimera sinumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu petero nkurunziza yarabivuze wenyene ko atazosubira kwitoza ikiringo kindi kandi azoherekeza uzo musubirira none mumushaka iki abamenyesha amakuru mushaka umuzana ku- ku- ku- atabishaka mugafonda ibi mugafonda ibi muga- mama wanje umugore muga- n'aba- muzozana n'abakazana n'abuzukuru umukuru w'igihugu yarabibabwiye ijambo umukuru w'igihugu yavuze ntarivuga atagihweje ntarivuga atarigenduje ataravye ibi n'ibi n'ibi n'ibi. umukuru w'igihugu avuze biba ari itegeko mu gihugu iryo tegeko ntirinyurwa charles nditije arongoye umugambi w'iproni utemewe n'ubutegetsi afatira ku kundi ibwirizwa nshingiro rishasha ryatuburusha abahozeho abakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguzamateka ibihe vyose no kuduza imyaka y'ikiringo c'umukuru w'igihugu ikava kuri itanu ikaja ku ndwi hari abashize agati mu ryinyo mbere harimwo n'amakungu bakavuga ati ko nguruze atazo kwitoza naho nyine ntawe uzi ko atazo kwitoza agiye ku bwanjye nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona ingana yaherewe ibyo bwirizwa shingiro hemewe kugira ngo barihindurire abandi naho nkuruza iyo ugenda ntitagire abantu rero bihenda na gatonya bamvuga inyumvira asigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ivyo ashimangiza uturora ivyiyumviro vyiwe naca gituma akura ibintu vy'ubumwe kuko vy'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa naba ntibashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze nta terambere rishoboka nta majambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ivyo vy'ubumwe ivyo vy'ibikorwa ivyo vy'amajambere yimikije ivyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ngo ashobore kutwicarako atacamira naco gituma rero mwene izo nyifato ari inyifato zo kwiyamiriza kuko zizogeza uburundi habi uwatondera kuba umwami kandi bundi yaravuze neza ati burya a mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkuba zibindi zisangiriye igicu ayo majambo perezida nkunziza yavuze ariko yigisha mu gikoranire c'umugambwe cnddfdd mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ku mugwa mukuru igitega ndavuga ati mosi ntakihari kuko inkuba zibindi zisangira igicu ivyo ko ndababwira abarundi turi kumwe ngaha niko ndababwira subiramo mu ntango wumve uhoraho abarira nkuru nziza yego yego atibarira abarundi abanye bari ngaha guhera kuri abaye bari ngaha
bangoranirize amashikanwa koranya amashikanwa naho bakira batarashira amakenga mu ntango z'ukwa gatandatu umwaka uheze ashikiriza ibwirizwa nshingiro rishasha perezida nkunziza yatangaje ko atazosubira kwitoza ariko azoshigikira umukandida azokwizerwa n'umugambwe wiwe sndedfdd asanzwe abereye imboneza yamaho eroge wurikaneza nairobi ijuru rya amerika
eroge urakoze dusubire mu rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge mu mujyi wa kigali rutaburanishije mu mizi urubanza umunyarwandakazi aregamo umugabo w'umushinwa witwa wang yang jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umucamanza agomba kubanza gusuzuma inzitizi zitangwa na jian n'abamwunganira ubu ngubu jian afunze by'agateganyo mugenzi wacu erike bagira ubusa yari ari ku rukiko aratubwira uko byagenze umushinwa bwana wang yang jian ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha umunyarwandakazi imibonano mpuzabitsina ku gahato araburana mu rurimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cye agasemurirwa n'umunyarwanda wumva igishinwa umukobwa bikekwa ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ni umukobwa w'inzobe n'umubiri muto muto uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri na makumyabiri n'itanu y'amavuko ku isonga ababuranira indishyi muri uru rubanza bahise basaba ko kubera uburyo bikekwa ko icyaha cyakozwe urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'impande zombi ni icyifuzo ubushinjacyaha bwashyigikiye kubw'ubusabe bw'ababuranira indishyi mbere y'uwo muhezo ariko ubwunganizi bwa bwana wang yang jiani bwahise buzamura inzitizi yo gusaba kumufungura by'agate agateganyo mbere y'uko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubwunganizi bwavuze ko ubuzima bwa bwana jiyani bugeramiwe bitewe n'imibereho afite muri gereza ya nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko abavandimwe buregwa bamwitagaho basubiye iwabo mu gihugu cy'ubushinwa kandi ko nta bundi bufasha ari kubona bwabasha kumutunga mu munyururu buravuga ko amafunguro agenewe abandi banyururu muri gereza uyu mushinwa we yamunaniye atayarya bityo ubwunganizi bukamusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana urubanza mu bizi yidegembye bwabwiye urukiko ko igihe yaramuka afunguwe by'agateganyo afite aho acumbitse hazi kandi ko ibyo urukiko rwamutegeka kubyubahiriza atabirengaho akazajya aburana afite ubuzima buzira umuze ni ubusaba ubushinjacyaha busanga butahabwa agaciro bwabwiye urukiko ko gusaba gufungura by'agateganyo umushinwa wangi yangi jian byagombye kuba byarakozwe urubanza rutarashyirwa ku rutonde rw'izigomba kuburanishwa mu mizi bugasanga ahubwo akwiye kuburana mu mizi urubanza rugapfundikirwa ababuranira indishyi muri uru rubanza nabo bari mu murongo w'ubushinjacyaha baravuga ko gusaba gufungura uregwa by'agateganyo byagombye kuba byarakozwe mbere ubwo baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nabo bagasanga urubanza rwagombye guhita ruburanishwa mu mizi yarwo bongeyeho ko nubwo bigoye kubibonera ibimenyetso babonye abandi bashinwa bagenzi buregwa bari ku rukiko bityo ko bashobora kuba bagemurira wangi yangi jiyani baburana uregwa arahawe ijambo nta byinshi yavuze kuri izi mpaka hagati y'ubwunganizi bwe ababuranira indishyi n'ubushinjacyaha yavuze gusa ku ngingo yo kumuburanishiriza mu muhezo nawe aremera bidasubirwaho ko impamvu zitangwa n'uruhande baburana zifite ishingiro kuri iyi ngingo ariko agasanga abantu akeka ko bafite amakuru ku byo aregwa bagombye kuba bari muri iryo buranisha mu muhezo nabo bakavuga uko byagenze ubwunganizi bwa bwana wangi yangi jiyani bugakomeza buvuga ko ubusabe bwabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko aho zitomora ko aho urubanza rwaba rugeze hose haba mu kuburana mu mizi uregwa aba ashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo ubwunganizi bwasoje bubwira urukiko ko ubutabera ntacyo bwaba bugezeho igihe bwana wangi yangi jiyani yakomeza kuburana afunzwe kandi atabasha no kubona ibyo arya nyuma y'izo mpaka umucamanza yahise ahitamo guheza abatarebwa n'urubanza bose maze afata umwanya wo kumva impamvu ababuranyi bombi basaba kuburanira mu muhezo uwo mwanya urangiye umwe mu bari mu rukiko yabwiye ijwi rya amerika ko kubera imiterere y'urubanza kandi ko hari bimwe mu bikorwa bigize icyaha byinjira mu buzima bwite bw'urega n'uregwa umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera mu muhezo icyaha umushinwa wangi yangi jian akurikiranyweho akeka ko yagikoreye mu mujyi wa kigali mu mpera z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani ahazwi nko mu kiyovu cy'abakire uyu bivuga ko yakoreraga muri kontwari y'imwe muri hoteli zaho mu kiyovu bamwe bakoranaga babwira ijwi rya amerika ko jian n'umukobwa umurega kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe bakoranaga muri iyo hoteli bose mu bamushinjura baravuga ko yari asanzwe aziranye n'uyu murega bemeza ko nawe yakoraga imirimo yo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa ku bagana iyo hoteli hari n'uwatubwiye ko wangi yangi jian amenyana n'uwo mukobwa umurega ku nshuro ya mbere bumvikanye amafaranga jian amwishyura ibihumbi makumyabiri na bitanu bararyamana ngo bikomeza bityo bagakeka ko ku munsi wa nyuma baba barapfuye ko umushinwa jian yasezeranije amafaranga umunyarwandakazi yayamwima agahitamo guhuruza inzego z'umutekano ko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo umucamanza azatangaza niba bwana wangi yangi jian yafungurwa by'agateganyo akaburana yidegembya cyangwa se niba yakomeza gufungwa eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ikibazo c'abakobwa benshi batwara inda zitifujwe n'imisore eh, no kunywa ibiyayura umutwe cabaye indanse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama mu rwanda ubushikiranganji bujejwe impunzi mu rwanda hamwe n'inzego ziserukira impunzi bemeza ko bahagurukiye kurwanya ubwo buhumbu ni inkuru ya mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru aherutse muri iyo kambi nyine ashobora kuyitwara kubera imibereho ya mucanzi ubu ni umwigeme ari imbere yanje akiri muto atarashikana imyaka cumi n'umunani ahetse umwana w'amezi atatu yamubyaye ataruba kugwiwe icyo yita inda itifujwe ubukene n'imibereho mibi niyo ntandaro y'izo nda urareba nyine turi hano turi impunzi ariko niba umuhungu ari impunzi ntituzogira ubushobozi kimwe nanjye ashobora kugenda mu giturage agakorera amahera je ntashoboye kujayo ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera agaca yemera nyine agakuramo inda ni benshi ni benshi cyane bararenga nka mirongo itatu iruhande yiwe hari abandi bakobwa babiri nabo nyene bahetse abana nabo banse kuvugira kuri mikoro y'ijwi ry'amerika bemera ko nabo nyene bavyaye muri ubwo buryo aba bakenyezi nabo babarusha imyaka gato nabo nyene barazi ko ico kibazo cabaye ndanse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama barazitwara mu nyene hatari nawe urabyumva ni ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi ariko nk'abakobwa bazitwara ni ba bandi nyene bahendesha nk'amajana atanu majana atatu kugira ngo nabo baronke kuntu bobaho abakobwa nyene baragenda iyo o bakabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni ukubahenda bamara kubahenda ubwo bakabahenda nyine bakabatera inda ashobora kuba avuga ati ngewe n'ubundi ngirepfe n'ubundi ngirepfe n'inzara reka ndondeze uburyo nohendana ugasanga yandi arayitwaye adafise n'iyo azoyijyana n'uwayimuteye umwana akamwanga n'aba basore bavuga ko bashiki babo babyara ku bwinshi kandi batarubaka izabo bashiki bacu vurema ngaha rero nabo barageramiwe imagine nk'umukobwa afise nk'imyaka hafi nka cumi n'ine cumi n'itanu ukabona umwana afise inda ari kujya gupimisha inda kwa muganga atari ibintu twebwe twari dusanzwe tuzi vurema natwe biranaturenga benshi bagavanamo inda ukabona umwana aciye ajya no kwa muganga arapfuye n'ubwa mbere jena ari impunzi nta kazoza turimo turabona sinzi nta kazoza reka duhe nk'akaruriro nk'abakobwa urabona bari- batwara inda ku bwinshi ikibazo gihari urashobora kubaza umuntu esike wewe kurimwo uravyara turi no mu bibazo teka azoza nakahe ngo rega ngo ibi ngo ushobora ngo kubitumwa n'umuntu agenda akabimukorera akamusigira nk'igihumbi akagura igicupa cyo kwisiga c'amavuta akakubwira ati narose uwundi muntu ampereza iki- ibihumbi bibiri naguze agapira cyangwa akagura agasabuni twebwe ngaha baduha isabuni zitanu zikatumaza amezi atanu ndazi nawe umesura woga ayo masabuni ntiyokumaza amezi atanu Nk'ab- nk'abantu b'abakobwa uravyi bakenera ibintu vyinshi vyo kugira bagire isuku rero niwo mwanya yamara n'abo basore barugarijwe n'ubundi buhumbu bwo kunywa ibiyayuramutwe nk'inzoga canke urumogi abasore benshi vrema biyahuza kubera iki biyahuza ibiyayuramutwe kubera inzara benshi Ibiyayuramutwe biramara inzara.
oya mw'ivyo biyayuramutwe ba- bi- baja kwiyahuza inzoga kubera iki kubera inzara baba bafise baravuga ati none se noja kurya iki noja gu- nobaho gute reka ngende kunywa amayoga reka nje kunywa ibivyo canke ngo babafunze Eh, barabinywa hari igihe babibuza no ngaha mu nkambi ariko baguma babizana nyene barangwa nyene ivyo bitabi bakanywa ivyo biyoga numva nyene ko atari vyiza ko babona binywa mbese baba bakwiye kunywa ivyo abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana bara- baragira ibintu vyinshi nyene nawe atari wowe utokwifuza ko babona bibona utwara komite iserukira izo mpunzi pasiteri jean bosco kwibishatse avuga ko inzego zose zo muri iyo kambi zahagurukiye ico kibazo c'ubuhumbu mu nkambi ahantu hari abantu kandi hugaye ntibibura tuko turagerageza uko bimeze kose kugira ngo hirya no hino mu makaritsiye mu makominote abantu babamwo nicyo kintu cya mbere dukora kugira ngo tugerageze turabe yuko abana bacu dufise kuko mu ncamake nibwo burundi bw'ejo mu gihugu cyacu dutegerezwa guporoteja abana bacu uko bishoboka kugira ngo izo nda z'indaro ibyo biyobyabwenge ibyo bintu byose ubona yuko bishobora kubazanira ingorane rero turanashimira cyane inzego zacu z'umutekano z'igihugu cyatwakiriye tugashimira cyane eh, n'abayobozi turi kumwana kuko icyo kintu turagifashanyamwo mu kubica ubwo rugamba n'ishirahamwe mpuzamakungu hsr mu rwanda ryemeza ko rizona rukorana n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu no mu kwitaho abahuye n'ivyo bibazo vyo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye ingwara zidakira zitandukanye zica mu bihimba vy'irondoka ico gikorwa n'ubushikiranganji bushinzwe ibikorwa vy'ubutabazi minema ari nabwo bujejwe impunzi mu rwanda bwaragihagurukiye imahama bukorana n'inzego zitandukanye harimwo abajejwe amagara y'abantu abaremesha kiyago n'abaserukira abandi igihe cose habaye inama ihuza impunzi ivyo bibazo ntibisiba kuvugwa mu ntumbero yo kuvyirinda iyo kambi irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu igice kinini cabo kigizwe n'ugwaruka Pierre Claver niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru inshuti mwese muduteze amatwi imbere kudusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije umwana w'umuhungu w'imyaka itanu wo mu gihugu cya uganda yari arwaye indwara ya ebola yitavye imana ni umuntu wa mbere vyibonekeje ko afise ebola kuva ico kiza cadutse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ihana urubibe na uganda haraheze umwaka muri kamerun boko haramu imaze kugaba ibitero birindwi mu majyaruguru y'igihugu muri ibi byumweru bitatu bishize ikibi muri byo nk'uko guverinoma ibivuga ni icyabaye ku cyumweru mu mujyi wa darak hafi y'umupaka wa nigeria na chad icyo gitero cyaguyemo abasirikare bashobora kuba bagera kuri makumyabiri ba cameroon n'abaturage bashobora kuba bagera kuri mirongo ine ayo makuru ntabwo aremezwa neza umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu ca iran teheran no musi wa gatatu ari mu rugendo rugenewe guhwama ikicuka kibi gitera ciyongera hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na iran mu bishobora gutuma haduka iyindi ntambara mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano mu rwego rw'imari ikigo cy'ubucuruzi cyo muri iraq cyitwa south wealth resources company irakirega ko cyafashije iran kurenga ku bihano amerika yafatiye umutwe wa gisirikare w'intarumikwa witwa cods cyangwa gardien de la revolution wo muri iran naho abategetsi mu gihugu ca Ghana bavuga ko abafasoni b'abanyakanada babiri bari banyurujwe mu ntango z'uku kwezi eh, batabawe ubushikiranganji bujejwe gutangaza amakuru muri ico gihugu butangaza ko igikorwa co kubatabara caherahejwe mu masaha ya kare y'uno munsi ku wa gatatu mu ntara ya Ashanti iri mu manuko bwo mu gihugu eh, hagati mu gihugu amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ya amerika niho bigarukiye dushimiye peter handley engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama